iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki umunani y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkundikije na oriyana itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe oriyana Urakoze cyane Frederic Ngundikije ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi duhere amakuru avuga ku Burundi tubanze tuhere ku makuru hano muri Amerika yerekeye imyiyerekano iriko iraba inyuma y'aho abapolisi muri leta zunze ubumwe za Amerika biciye ah, abanyamerika babiri b'abirabure byatumye abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye vya Amerika bihereza amabarabara kuva ejo kuwa kane abo birabure babiri bishwe mu minsi ibiri ni Philando Castile wo mu gisagara ca St Paul muri leta ya Minnesota hamwe na Alton Sterling yiciwe mu gisagara ca Baton Rouge muri leta ya Louisiana mu ijoro ryakeye rero muri iyo myiyerekano yari kibera mu gisagara ca Dallas muri Texas abantu aba- umwirabure yitwaje ibigwanisho yarishe eh, yaragize igitero giteguye neza ku bapolisi yica batanu akomeretsa n'abandi batandatu iyi nkuru rero n'izindi zerekeye uruhagarara n'imyiyerekano ibandanya kwibonekeza mu bisagara bitandukanye vya amerika turazibashikiriza mu kanya kari imbere ku burundi rero reka tuje ku mu karere k'ibiyaga binini thomas perrier intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya eh, mu ntara ya afurika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwica- kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo vyatumye haduka imvururu yaraganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije bayaga ibitari bike twumve bimwe mu vyo periyero yavuze ku bijanye n'ibiganiro bigamije guhuza abarundi iyarusha muri tanzania kuvyereka ibiganiro vyari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya cumi na kabiri ry'ugushika ku igenekezo rya cumi na kane ry'uku kwezi kw'indwi periyero avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zifuza ko umuhuza yokoranya abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo vy'umutekano n'ubukene barimwo vyoshobora kurangira Uh, we are actually um, very determined to find a way to make this round of consultations happen, ideally in a thomas periyero agira ati twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura bishobotse bikanabera yarusha ku igenekezo rya cumi na kabiri bihagarikiwe na perezida benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu vyo muri afurika umuseruko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushirwa ku rutonde rwa mbere kandi ko bose leta y'uburundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo vy'uburundi natwe nyene turazi ko ibiganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu haba ku vyerekeye umutekano canke ubutunzi nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka ari amasezerano apfunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri afurika yo mu buseruko credible way forward is a negotiated solution uh, under the auspices of the East African community.
iyi nkuru turabashikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere ahandi naho umuririmbyi w'umurundi akundwa cane mu- i- wo mu mugwi peace and love yagize yarayigize isanganya y'umuduga mu ijoro ryakeye mugenzi wacu fidelite yishatse yaraducira ku mayange fidelite wotubwira muri make ingene vyagenze umuririmbyi n'akazina kiwe
uyu muririmbyi yitwa bosco niganza akaba bamutazira bobo Eh, amakuru twakuye mu bamwegereje cyane umuririmbyi yitwa nziga masabo viyani bahora baririmbana twamenye yuko yagize isanganya igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro eh, muri ijoro rya kejo wa kane ishiri wa gatanu akaba yagize iyo sanganya ariko arataha muhiri we ni muri karitsiye ya kigobe iri mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura iruhande y'inyubako ikoreramo ubusesenzi bwa amerika mu burundi fidelite muri make cyane abaririmbyi bagenzi be bavyakiriye gute vyifashe gute mu gisagara ca bujumbura ku ku bijanye n'urupfu rw'uyu muririmbyi bakunda cane
ni inkuru y'incamugongo ku baririmbyi ku bakunzi b'uyo muririmbyi eka ndetse no mu mugwi yahora aririmbamwo kubera ko bavuga ko ajyanye ubuto bwinshi ndetse akaba ajyanye n'ubuhinga bwinshi bujyanye no gucuraranga mbere bamwe bakavuna yuko uyo mugwi ushobora gusubira inyuma bijyanye n'ubuhinga n'urupfu rwiwe urakoze cyane fidelite yishatse udushikirize inkuru y'urupfu rwa bobo mu kanya kari imbere mu buryo burambuye
barakoze bagenzi bacu bahejeje kudushikiriza incamake y'amakuru avugwa mu rundi unaho nk'uko mubimenyereye ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza abarundi byasubiye gusibishwa amakuru yatanzwe n'ibiro by'umunganirizi benjamin mkapa avuga ko ibiganiro byaba byatekanijwe ku magenekerezo ya cumi na kabiri na cumi na kane y'uko kwezi kw'indwi byasibijwe ayo makuru washikirijwe mu gihe urunani senareda rutangaza ko atabutumire rwaronse ku izina ryarwo yamara hari abategetsi bari muri urwo runani baronse utumire ku giti cyabo no ku mabanga bajejwe mu migambwe yabo urunani senarede rwaciye ruterakamo abanywanyi bayo barwo harimo abaronse ubutumire kabasaba kutitaba ivyo biganiro kiretse urunani senarede ruhawe icicaro nk'urunani mbega ivyo biganiro vyama vyasibijwe hamwe no kutumvikana guhagaze ku bantu botubirwa muri ivyo biganiro bizoteba bitangure icese bigire nico bivuyemwo kuri ico kibazo rero twatumiye abashingantahe bakurikiranira hafi ibibazo vya politike mu Burundi turi kumwe na Neftali Ndikumana ahurukiye mu mugambwe SND tukaba kandi turi kumwe na Aime Pascal Nduwimana akaba wewe arongoye ishirahamwe ritagira inyungu za politike mwiriwe neza bashinga nawe mwese turi kumwe murakomeye
kumvikana neza uko ariko ngira neza
nibaza ko wohagarara kugira ngo twumvikane kuko ndabona umengo iyo telefone yarimwo umuyaga mwinshi nashaka dutangure kuri mwebwe nefutari mwaba munyumva muranyumva nefutari muranyumva ndakumva ndakumva neza reka dutangure kuri wewe tubaze ico kibazo twatubajije mbega ivyo biganiro bisa n'ibirimwo ingorane nyinshi gusibishwa katari gake eka kutumvikana kubaho bitumirwamwo bizoteba bitangura icese bigire nico bivuyemwo
wewe ndibaza yuko ibiganiro iminsi yose aho vyabaye hose biragora gutangura ariko bimaze gutangura ntiyabura ikivamwo uko kiza kiri kose uburundi niho bavuga bati itabyaye nyine ibyara ishuri nibaza rero yuko genda afite ibyizigiro yuko bizotangura kandi ikizovamo kizovamwo hasigaye ko turaba ikivuyemo icyo ari cyo hari ikibazo turetse n'ikibazo cy'abo bitumirwamo harimo ikindi kibazo cyane ikibazo cy'ahantu byobera nka leta y'uburundi ivuga ko ivyo biganiro bikwiye kubera mu burundi mu gihe abandi babona ko atamutekano wobu hari muri iki gihe mushiyana neftari ico ntimubona ko kiri uh, kiri kibazo gihambaye naco nyene
numvise ikibazo neza wonsubiriramwo
ndiko mvuga ko uh, ikibazo c'abatumirwa atari cyo kibazo cyonyine hariho n'ikibazo cy'ahantu habera ivyo biganiro leta y'u Burundi yifuza ko byobera mu Burundi ariko abatavuga rumwe na leta bo bakavuga ko umutekano wabo utoba ukwiye ico ntigishobora kuba ari intambamye
iyo ni intambamyi ikomeye cyane kuko icyo cyerekana yuko abategerezwa kuganira atabushake bafite bwo kuganira kandi atabushake bafite bose bwo kuronderera neza abanyagihugu cyane cyane leta y'ibujumbura mushira neftari nibaza ko mubanza mugahagarara ndabona ko hakirimwo ingorane nyinshi cyane rwose mu kanya turakugumana ku murongo mugabo murabe aho muhagarara ikibanza mwonja muciza kugira ngo turabe ko twokumvikana gusumba reka tujane ku mushirantahe uh, Emi Pascal Nduyimana mbega mwebwe murafisa kizero nkuko umushirantahe Neftali ariko arabivuga kuvyerekeye igihe ivyo biganiro bizotangurira icese eka bikagira nico bivuyemo abarundi basa n'abarushe bakeneye amahoro arama
twebwe turafise ivyizigiro ubwa mbere nuko ibiganiro biza byaratanguye na cyane cyane biri bikurikiranwa n'uyu mugwi wa cmda ibiganiro biramaze amezi arenga nko ku munani biba no mu ntara zose noneho biri ku makomine ndibaza yuko ibi biriko birategurwa iyo arusha ni ibiganiro ngira ngo bihuza ngira ngo bataronka akanya ko gushika ino n'ayandi hoho biza byaratanguye kandi turafise ibyizigiro yuko bizogenda neza kandi byaranateye intambwe turabya abatwitaba mu makomine turafise ibyizigiro yuko ko ari byiza cyane kuko twebwe turemeza ko ibiganiro ko ari byiza cyane ku bwanyu mubona hokorwa iki kugira ngo abantu bafise amakenga yumvikana y'umutekano wabo bumve ko batekaniwe kugira ngo ibyo biganiro bibere nko mu kindi kibanza ari nk'uburundi cyangwa ahandi
jeri ndibaza yuko kugeza ubonyeje uko numva narigeze kumva na leta yanateye akamo ndetse n'ubutungane bwarakuye imitahe kuri nka bamwe bamwe ndetse banabasaba ko botaha ngo baze twubake ndibaza yuko umuntu atafise ikimwagira atamakosa afise atabutungane afise ko yokwitaba akaza kandi noneho munaduhamagaye tutaranakwibwa indwi tunahimbariza imyaka mirongo itanu n'ine yo kwikukira twebwe ku bwacu nta mpamvu twumva ko twojyana ibintu by'iwacu hanze kandi turi abarundi twarikokiye ndetse ibyo ntibinasona neza mbere biranababaza cyane twebwe turifuza ko byobera ino kandi bigatunganywa n'abarundi ubwabo kuko twebwe turazinanye turazi icyo dupfa twebwe turasaka ko byobera ngaho iwacu apana muza arusha cyane muri daresaramu mushena nifitari mu kanya gatoya mwatubwiye ko mufise akizero ko ivyo biganiro bizogira bizotangura neza biramaze gutangura niko ariko bigatangura neza cyane gose bitaguma bisibishwa eka bikagira nico bivuyemo ariko amatwa dusumira mu hari urunani senarede rwateye akamo abanywanyi barwo bose harimwo n'abaronse ubutumire kabasaba kutitaba ivyo biganiro iyo si intambamye
jeff nibaza ko ari intambamye kuri icyo kintu cya senarede kuko nimba umaze iminsi itari yaca ku radiyo yacu ariyo yanyu murabona icyo kibazo ni icyo kibazo twakibajije nefutari icyo kibazo twakibajije nefutari duga ku ijambo rero
ntabwo ndakubarira ntabwo ndakubarira yuko icyo kibazo cy'ibiganiro twebwe twagisabye kuva kera kuko urabona igihe igihugu kiri mu ngorane nka ziriya inzira ni nyinshi twebwe inzira twari twashize imbere byari ibyo biganiro mugabo twasanze abo tuganira cyane cyane leta y'ubujumbura atabushake ibishiramwo ariko kuko kuziratega imitego ivuga ngo ntibice ibujumbura ivuga ngo abandi tuganira kandi bariko barica abantu bariko barapfunga abantu bapfungira ubusa abandi babangaza abandi bababorezi baborezi gupfa rero nibaza yuko atabushake burimwo kuri leta y'ubujumbura sinibaza ko ivyo biganiro hari kizovamwo mugabe hamwe bogira ubushake ibiganiro abantu bicaye hamwe ntibabura ikintu mu kanya gatoya cyane rwose nefutari ndikumana nari kumvuga ko runanise na rede rwateye akamu abanywanyi barwo baronse barimwo abaronse ubutumire kabasaba kutitaba ivyo biganiro mu gihe ubwo runani rutotumirwa ico si kibazo gihambaye cyane
ico kibazo ico kibazo ntigihambaye mu gihe senarede irondera amahoro y'abarundi kandi mu kirundi baravuga bati umuntu iyo ahamagawe n'abagabo aritaba ariho havuye umugani y'uko agaye urubanza atagaye abagabo twebwe rero twibaza y'uko ubutumire tumaze kuburonka abantu bogenda igihambaye si ukubarira abantu ngo ntibagende ngo ntibitabe ubutumire igihambaye muri senarede kwari uko baraba ubwo butumire ingene bwaje hanyuma bakicara hamwe bakaraba ingene babwitaba bakaraba n'ingene bazobukoresha nicyo cyari gihambaye cyane abaronse mu kanya gato amasegonda mirongo ibiri abaronse ubutumire b'umuhari senarede barakwiye kwitaba ibiganiro
rero nibaza yuko boja hamwe bakumvikana kuri icyo kibazo bakitaba erega senarede bayitumiye hagenda babiri batumiye imigambwe iri muri senarede bagatumira nk'imigambwe ibiri hagenda bane batumiye nk'imigambwe itandatu hagenda cumi na babiri aho ni uko bakwicara hamwe bakaraba icyofasha kurusha icyozana akarusho kurusha ibindi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafite umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika prime mwiriwe neza
cyane amahoro muratwumva neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku biganiro cyane imibonano imishikirano hagati y'abarundi eh, yasibijwe yari gutangura itariki cumi na zibiri gushaka ku itariki cumi na zine yasubiye gusibishwa eh, hariho n'ubutumire bwari bwaje bw'imbere yaho eh, nabwo nyine bwari bwasibishijwe Eh, mugire- murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ndafite utubazo tubiri nashaka kubaza abantu nyine mwatumiye n'intererano gato ndakongera ko Eh, wihute
Oh, ni ukuvuga ndahera kuri uyu yagiye aserukira umugambi sendege aravuga yuko umutumirwa nkuru na misenarede abona ko atari inta- bitoba intambanyi mu biganiro bi- bigiye kuba naho bimwe bisubikwa mwanya je naguma ndamubaze nti mbe kubera iki ashaka kuvuga ibitandukanye n'ibyo twumva mu gihe abarongoye urwo runani bo basaba gutumirwa nkuru na nisenarede we abona ko abo babisaba bafise inyungu nyabaki mbehoho badatumiwe bagatumiza umwe umwe we avuga ko atacyoba kibaye ab- abivuga afatiye kuki icyo ni ikibazo cyanjye cya mbere kuri uwo nawe adaserukira inyungu za politiki naguma ndamubaze mbe ko ab- asa n'ushaka kwerekana ko ibibazo biri mu burundi hamwe byobera ngaha mu burundi hakagira ababikumiriwemwo bisa n'uko byotorerwa umuti mbe ikibazo cy'abarundi kizotorerwa umuti kubera ko hari abantu runaka bakumiriwe biswi iki canke kiriya nicyo kibazo nashaka kumubaza hanyuma intererano yanjye bo je ndabona ibintu byo guterana amajambo umwe ashira aha uwundi ashira hariya nibaza ko atarukiza bishobora kuzanira igihugu atari ukudukwegera ingorane izi na ziriya ahubwo igikomeye ni uko umurundi wese yumva ko akwiye kwitangira igihugu ciwe hanyuma umuhuza nawe agakora ibyo amategeko amurekurira ibintu bika- bikava kwama bisiba buri munsi buri munsi ahubwo bigafata intumbero nziza hanyuma abarundi tukogorora murakoze urakoze prime reka duhe n'ijambo roger Eh, roger mwiriwe neza Halo?
muratwumva Mwiriwe, mwiriwe.
murafite ikibazo murafite icyiyumviro munyarutse
Okay. Je cyo nibaza kuri bino biganiro nuko mbona biguma bidindira. Je nibaza yuko yoba ari umuntu ari leta ya Bujumbura yahisemo uruhara na cane cane ko umunyamabanga wa EAC Mfumukeko ari we yoba yandika nk'ubutumire. Muri ico gihe bica biboneka yuko atokwigira ashiramwo ubutumire bwa Senarete. Hanyuma ku bijyanye n'uwo yaje aserukira umugambwe uri ku butegetsi Eh, ndabona yuko ariko ashimangira ko ibiganiro byo hagati mu gihugu ari byo vyoshigwa imbere mbega ivyo biganiro vyoshigwa imbere kandi abanyepolitike bari hanze batavyitavye vyovyo vyozanira iki abarundi hanyuma nkabandanya mvuga nti oni irabe vrema yotse igitutu leta y'i Bujumbura kugira ngo itabe ibiganiro abarundi turuhuke turarushe ubukene inzara vyinshi birugarije abarundi hanyuma uwo aserukira senarete nawe ngira ndamubaze ikibazo mbega ubwo mwone ivyo vyabavuye ko kuko muvuga ko mutararonka butumire mukaba mwasavye eh, umuhuza yuko yoba arabisubika kugira ngo abanze biyumvire ko abatumire Iki- ikibazo canje ni ico murakoze kumpa akajambo urakoze roger reka dusabe eh, neftali eh, atangure ishure kuri ivyo bibazo eh, ibibazo mu vyabajijwe na prime eka ace eh, yishura n'ibibazo vyabajijwe na roger hanyuma turaja kumushikana he eme pascal eh, telefone yiwe yari yapfuye ariko turagusubiramwo ibibazo pascal mukanya duga kwijambo
urakoze nyakubahwa frederic jewe nibaza yuko igihambaye muri senarede
ni ubumwe bw'abagize senarede igihe bafise ubumwe bakaba bakorera hamwe atagukebana sinibaze yuko ikibazo c'ubutumire coza ari ikibazo kuko eh, senarede ntizokwitwa senarede ngo ni uko iserukiwe n'umukuru wayo senarede irashobora kuguma iri senarede iserukiwe n'uwatumwe n'umukuru wa senarede Eh, naho umukuru wa senarede atoba ari hafi mugabo abatumiwe bazi yuko ari abasenarede ari abanywanyi ba senarede bagashikayo barashobora kwitwa abasenarede kandi bagashikiriza ijambo rya senarede ryo bagiye inama kandi ry'umukuru wa senarede yabarumvikanye rero ndibuka ibiganiro byaheze byo mu myaka y'ibihumbi bibiri arusha ya mbere nta hariyo imigwi ya jeseti na jedisi nta ubutumire ntibwagenda bugana jeseti cyangwa bugana jedisi batumira imigambwe mugabo bashitse yarusha jeseti na jedisi zigashyikirizwa amajisho kuri iryo zina imibazo rero y'uko muri senarede mu gihe hoba hatumiwe nk'imigambwe icyenda cyangwa icumi ikibazo twugira nibaza ko umukuru wa senarede yokoranye abo bantu bo mu baba bari muri iyo migambo yatumiwe akabaha ijambo hamwe yatumiwe ngo hoho urumva yobara amata byayo amavuta akabaha ijambo bakarijyana bakarishikiriza ku izina rya senarede nibaza ko ataco byokwicyo Egume reka mushi nahe nawe eh, Aimé Pascal mugico mwishuye eh, ku bibazo byabajijwe na Prime na Roger eh, Prime niwe yabaje cyane cyane ibibazo bikuraba mwe wewe akaba yavuze ko Musa nabavuga ko ibiganiro byo bira mu Burundi muri ico gihe akaba hariho abantu bo bikumirwamwo duga kwijambo
tubwa mbere hoho uh, nta wakumiriwe n'umwe uh, ko eh, jewe maze iminsi numva leta ivuga yuko ari ku- ko ari ibya bose eh, ariko mu mugabo rero bagashimikira ahantu bati umuntu afite icyo yoba yara- yarakoze ko atona byitaba rero eh, bakavuga bati nyabuna ubutungane ko bwokora Ha, twebwe turifuza ko ibiganiro yuko byoba kandi ko byohuza bose hanyuma umuntu afite icyo yobabazwa akazokibazwa hanyuma kuri hoje nawe nagira mbanze nze ndabanza basaba ah, mwebwe donke mwadotumiye eh, mwatumenye kandi si n'ubwa kabiri cyangwa ubwa nyuma jewe si avuze ngo serukira ngo umugambwe uri ku butegetsi icyo ndanakibeshuje kandi ibyo barabizi jewe ndi umunyam- undi umuntu atwara iyi minisiteri afurike do compassion Eh, rero ntihagire umuntu ataratubeshera namwe ndazi ko muba ah, ah, munabiraba cyane ntihagire utwambika ibara Ah, twebwe turavuga tuti ibiganiro bibe ni bihuze bose kandi twebwe turavuga ko ko byoza ngahanyu iwacu twebwe turazi icyo twapfuye turazi eh, ibidutandukanya kandi tura- turanabyicarira kandi twebwe tu- tu- eh, tukanashima n'uyu mugwi wa cndi ibyo ukora rero jewe sinumva yuko abantu akagwi k'abantu nsimvuga nka nefuta aravuze ngo baratumira ngo jct ngo jdc ibyo bintu byaragiteye isibe byari ibintu byo kugabangana ibiti Eh, sinumva rero ko botumira akagwi k'abantu mirongo ine mirongo itanu ngo batu ngo bafate ijambo ry'iwacu batuvugire iby'iwacu twebwe turi tu- twebwe turi ngahanye turashaka yuko byoza na mukapa akanasika ngahanye agafatikanya na cnbi bakavugana n'abantu bo mu makomine bose aba batamba aba batambakazi abajene bobo atantambara banifuza banishakira je si uku kuntu agena akagwi kamwe umugambi umwe ngo senarede ibintu bitazwi ibyo twara ibyo neburema twebwe turabyanka cyane Egome, ku vyerekeye- turagomba ko baza ngahanyu iwacu Eh, ku vyerekeye amabanga mujejwe twavuze mu ntango ko muserukira ishirahamwe ritagira inyungu za politike umushirantahe Prime na Roger nibaza ko batari buguriye amaradiyo ariko reka duhe ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Emmanuel mwiriwe neza Emmanuel muratwumva telefone ya Emmanuel nibaza ko itameze neza canke ishobora kuba yacitse reka duhe ijambo Cedric Cedric
neza Emmanuel neza muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro
ese ikibazo nagomba kubaza abo abo batumire yego
kubera ko ibi biganiro byo- byatanguye iyo tariki nkaba numva umengo eh, senarede yatumiwe ni njye ndashaka kubabaza barabona ko senarede itumiwe ibiganiro bizogenda neza canke yatumiwe babona bizogenda gute akabazo kanje karako urakoze reka duhe ijambo eh, mushentahe eh, neftali eh, yishuye kuri icyo kibazo mumajije eh, cedric
urakoze icyo kibazo kumbe sinacumvitse neza reka ndakigusubiremo abaza niba amatwi amakuru aronse avuga ko senarede itatumiwe mbega itumiwe cyangwa idatumiwe bizogenda gute ingaruka n'izihe ingaruka n'izihe mu gihe batotumirwa
senarede cyo kimwe n'abandi bantu basanzwe bafise uruhara muri politiki y'uburundi idatumiwe kandi n'abo bandi bose badatumiwe birafise ingaruka mbi kuko bica byerekana yuko harimo ikumirana igihe rero abantu bose bafise uruhara mu kibazo cy'ubundi badatumiwe nta nta nyishu nta nta nta nta solisiyo itomoye izoboneka ku kibazo cy'uburundi nibaza yuko umuhuza yogira akigoro agatumira abantu bose bafise icyo bavuga ku kibazo cy'uburundi yaba senarede baba n'iyindi migwi kumbure iriho n'iyizwi n'iyitaramenyekana amaze kuyimenya ni uko yitumira bose akababaza icyo biyumvira nk'inyishu y'ikibazo cy'uburundi mushenantahe emi pascal birakenewe ko mu gihe ibiganiro bitanguye abantu bose bagira ababaserukira maze bakagira imirwi nka yose ikagira ijambo ishikirije cyangwa icyiyumviro ibyifuzo by'imirwi yose bikumvirizwa ibi byose ibintu byumvikana
numva ari ukudindiza ibintu ibintu batabishobora baratomoye neza baba ntibantunganya abanyangoma n'abandi ko banatumiwe ko bazona byitaba rero ni kuvuga ngo senarede senarede mbega boyizana ryose azohamagara abanyamakamba abanyakirundi abanyamurambya abanyarutana ngo bajeyo bose ikindi nacyo ni ukumenya yuko senarede ni umugwi utatowe hariho na leta ahanye bose turafise n'abarundi bose kandi rero iyo senarede ngira ngo yumvirije imaze iminsi ifise utuntu twinshi cyane bavamwo batatana basambuka ngira ngo yoba na mukapa yarabonye ati iki kintu kabisa nta fondasiyo ntigihamye rero twebwe twagomba turabe yuko atari senarede senarede irimo abantu nk'abandi twebwe twamatumba ngo amasengero ngo atumirwe mbega ahanye tworaba n'abakatolika n'abaporo n'ababomberije n'abarayifu senta ni bande hagenda bakeya rero nze ndumva ko hari intege nke zabo ko ubogenda wese ko yo kwitaba aha rero ni ukutumvikana kwabo kandi ni ku nyungu zabo atari iz'abantu aho wonye mbona ko umuntu ko ateba itumirwa idatumirwa hagatumirwa abazi ntacyo rero icyo ntawo nta muravuga ngo senarede ngo yogiteba ko kirasanzwe mbona ko ari ibintu sembe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika eli mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ikibazo cya mbere ndakibaza eme pascal yego
yavuze yuko ibyo biganiro bimaze kubera mu burundi bimaze ikiringo kitari gito yavuze ko bishobora kuba bishika nko ku mezi umunani none ahashobora kutubwira ibyo biganiro byagiye birabera mu gihugu baba barakoze icegeranyo bakabona neza ibyo biganiro bibandanije yuko hariho icopamwo niyo batwenda kuja iharusha akaba yo tubwira ati tugerageje kuraba bene gihugu twagiye turacamwo twabonye ibi biganiro ko bishobora kugira akamaro ikindi naco ndakibaza uwo aserukira senarede ndamubaza ko bakomeza batumiwe bakaba babandanya kunana kandi ico biyemeje guharanira akaba arico kiringo muga tukaba tubona yuko ico kiringo kiriko kirasa n'ikirangira nta yindi sitarateji bokoresha bagatuma bagiheba bakazorondera ukundi kuntu bategura ayandi matora yo muri demire venti ahako baguma bacibagirika muri ubwo buryo murakoze murakoze eri reka dufate n'ikibazo ca alan hanyuma turasaba abashinga ntahe bavyishure alan mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo iciyumviro yego nyakubahwa munyamakuru si nk'ikibazo ni nko guterera yego
urumva misanzwe uwo mutumire yaserukiye iyo kompasiyo ni misedora kompasiyo
yavuze ko ari ibiganiro biriko biraba hagati mu ibyo biganiro ntacyo bishobora gushikako kuko nsanzwe haganira abantu batasi ni ukuvuga ko iyo leta ya nkurunziza yatashwe nicyo bapfa na senarede ni uko yakandagiye ajya amasezerano yarusha rero kuvuga ngo ibiganiro hagati mu gihugu naho byemera imyaka icumi mirongo ibiri mirongo itatu ntibishobora kugarura amahoro ntibishobora ntacyo byotumarira igikomeye ni uko umuhuza bifata senarede akayihuza neza akayihuza n'iyo leta akayihuza n'uwo nkuru nziza yihagiye ubutegetsi kugira ngo bumvikane kandi kumvikana nta kumvikana ni ukuri kuri iyo manda kuko ni iregare nta burenganzira yaba ayifiteho niyo ngorane twe dufite twebwe abanyagihugu niyo ngorane dufite burundi niyo ngorane niyo manda nta kindi ibisigaye twasigaye turabiganira hanyuma ibisigaye byo ku nk'uko twanyuze turaganira ariko igikuru ni ukuganira ibyerekeye imbere na mbere iyo manda kandi akabanza akabanza akanayireka tukavugana yabanje no kuyireka tukagira n'icyo tubaciye urakoze yara reka duhe ijambo bwa mbere na mbere nefutari ni ku mwana agira icyo avuze ku kibazo cya eri hanyuma ibibazo bibiri byabajijwe na ara hamwe na eri biza kwishyurwa na eme pascal mushigantahe nefutari ku kibazo cyo kunana
senarede inana senarede mu biganiro by'ukuri bitari ibyo kubeshanya uwo muntu avuga ngo ngo mu gihugu hariyo ibiganiro nibaza ko ari umutima wo kwikunda ni umutima wo kudakunda igihugu ni ukwikunda gusa kuko ibyo biganiro bibera mu gihugu by'abantu bamwe bamwe gusa bamwe bitabira bitabira indwara umugambi uri ku butegetsi ibyo ntacyo bishobora kuzanira igihugu ni hahandi abagiye muri ibyo biganiro atanumwe asokorora umunwa ngo avuge amabi ariko arakorerwa abarundi amabi ubwicanyi gufunga abantu kuba porezi igufa biriko biraba mu burundi ibyo biganiro ntibishobora kugarukana amahoro nta na gatoya icyo bishobora kuzana numva ni ukutugarukana muri bwa bwami bwa kera twari twarasezereye rero nibaza yuko abo bantu ari ubushake buke ari ubushake buke bw'uko igihugu cyosubira mu nzira ya demokarasi pascal eme pascal namwe mugire icyo mwishyuye ku byashyikirijwe na ara na eri ibibazo mwabajijwe
ale wewe yavuze ngo mbega ngo ko ibiganiro biriko biraba ngo byasitse kuki ngo notanga nka egisampure y'ibyo ngo batiye ko n'inyungu zabyo twebwe twararabye kandi twese barahamagaye imijyi yose ukwayo mbona mu makomine abantu baza ngira ngo ikintu kimwe yose yoraba yokumva ko abarundi burema ko banavuze kandi bakavuga bati nyabuna ibyaducanishijemo burya abarundi nta na kimwe ati twebwe twanapfuye ati n'abazungu baducanishijemo batubitsemo runo rwanko kandi no ku nyungu zabo bari egisipurime neza kandi baravuga icyo bakeneye baravuga bati turakeneye ubutungane ko bwokora turakeneye ko bakoze ibyaha ko bohanwa baravuga ingene bashaka amaleta ingene azobaho bati ikintu cy'amatora bakigishe neza kuko abarundi ko bataratahura intwari ziyeno ku matora bati ntibamenye ko umuntu umwe angana n'intuzenya ijwi ati rimwe ko umurundi ari watanga agakuraho akinika agakuraho rero baravuga bati ntibamenyera abantu badusaba amajwi ati ntibamenyere reka ari twebwe turi ati badatabuja babo ibyo ukwihagira ko byohera ati ntihagire umuntu azorota intwaro z'amakudeta ubwicanyi baravuga ibintu by'inyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro baravuga aya masezerano ya arusha ko yosubirwamo akazoyinyanyugwa baravuga bati ibi ni byiza ibi ni bihinduke baravuze byinshi cyane hanyuma uyu nawe avuze ngo nta kindi ngo cavuye ko ngo nkuru nziza ntiyubahirije amasezerano ngo ikibazo ngo ni ngo ni manda ngo ngo yihagiye aha sinovuga byinshi ibi bintu byaravuzwe cyane nagira mvuge ko ikibazo atari manda kandi ngira mvuge nk'umukirisitu murantunga kandi umpe akanya jewe ngira mvuge ibintu ngaho wonye kwigira radiyo yanyu batacishije ko by'aka kajagari ibyabaye untunge ngira nsabe nk'iminota ibiri ukoze ugiye mpaye inshamvuga amasegonda mirongo ine hanyuma ayo yandi turayaguha haje ibindi bibazo ihute murakoze cyane ibi bibazo byacenganye ntabwo yari manza ntabwo byari ibintu ngo by'ikiringo kuko byarabaye ibintu byo gu- byo gu- byo guhindagura amabwirizwa shingiro mu bi- ha- ha- hafi yacu za east african ibyo ni ibintu bizwi nta ma manifestation ntaki ibi byagiye no kunyugwa kuva muri demiri nefu igihe na perezida avuze ati ikibazo cy'abahungu bazokwabira abandi abakobwa bakabira abandi ntikikabe jewe nkiri no ku butegetsi ntwara inama nshinga mateka iravuga ati ako kaga ntikakabe niho hasi hatangura kuza rero Pas- ibyimfatanya Ebe Pascal, ngo ivy- atari ivyo nibaza ko ibintu ivyo ni ibintu icyo umuntu- kivuga kandi kiri muri aka kajagari katewe n'abazungu Pascal, ivyo- Ngo Nkuru nziza ivyo- ivyo- abyemere aranka iki ivyo kirimo muvuze rero ni- imanda igafatikanya rero n'ibibazo bindi icyo kibazo nibaza ko ari ikibazo eh, umuntu yorinda gutohoza ibyo si ibintu ushobora kwemeza kuri radiyo yacu bitaratohozwa reka ariko tuhe ijambo abanywanyi b'iradiyo y'ijwi ry'amerika n'intunga roger mwiriwe neza
ndabahaye mwiriwe nyakubahwa umumeshamakuru murakomeye murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego ego turakomeye cyane kandi turashimira imana kuba twiriwe hanyuma nagomba ndamukiza abatumire bacu ba nyakubahwa barakumva duga ku ijambo Ego- ego hanyuma jewe nk'umu- nk'umunyagihugu mutoyi kandi aba mu burundi abona ibiriko birabera mu burundi nagwa mvuga ati mvuga ati uyu muntu yitwa eme pascal turamuze nyakubahwa ariko niho ndarabukumira ariko aravuga umengo ni umuntu yari mu mugambwe ntarenze kuvuga ariko ari mu mugambwe ntitwoha ntitwobi- ntitwobyanka kuko nawe yabifitiye uburenganzira kandi twumvise ariko aravuga umengo ni nk'umuvugizi w'umugambwe cndd ariko sinda- sinumva ahubwo rero bari nk'umuntu muruze mu- mu mashengerahanyo nka numva umengo ariko avuga politiki avuga ko nyine bo- bo- botumirwa nka- nka kompasiyo
Ba- ba- baza ikibazo ufite ikiba- ufite ikibazo umubaze ufite icyiyumviro ugishikiriza Sa?
ufite ikibazo umubaze Yego.
hanyuma ushikirize n'icyiyumviro niba bugifise
yego nawe ndamubaza ati none wega nyakubahwa eme pascal kumengo uvuga nk'uri mu muganga usendede kandi tuzi ko uri umwe mu- mu- mu- mu barongoye kompasiyo urunani rw'amashengero bigenda gute kugira ngo uvuge nk'umunyepolitike kandi tuzi neza yuko uri umupasiteri ikindi naco nagomba nagomba mvuge nk'umunyagihugu nagomba sabe aba aba banyakubahwa abagabo baje mu biganiro ko atari umwe yodadatse haba abari muri sinaredi haba abari muri leta kuko ikibazo kiri hagati ya leta y'uburundi hamwe n'aba bantu bavuga yuko batemera iyi leta kuko jewe nagomba mvuge yuko sinaredi yokwemera ibiganiro leta y'uburundi ikemera ibiganiro kugira ngo twebwe abarundi tugire itungu kuko yewe ndabona yuko mu burundi buye ibintu biriko biraza buke buke ariko ubuye ikibazo hari si cy'ibiringo hari ikibazo cy'inzara hari ikibazo c'amahera hari ikibazo c'ibintu biduga ku munsi Ico barakwiye gutumvikana ko hanyuma abo bo muri senate nabo ba- bakagerageza bakorosha ibintu kugira ngo uburundi bu- bumere neza ba- bayage bashira hamwe kuko ngo kuri gushira mu kuyaga hajaye abarundi nabo bayamaze ngo u- u- u- ngo ubugirigiri bugira babiri bose bagahana ijambo ntihagire nyagupfa na nyagukira Mu- ha- haba senarede na na leta baja hamwe Ego- bukata udadaje kuko na- na- n'aba bari ku butegetsi bagiye ku butegetsi ariko baciye mu biganiro vy'iyarusha urakoze roger n'intunga reka duhe ijambo kandi na steve steve muriwe neza steve muratwumva
mwiriwe muriwe neza ikibazo icyiyumviro
Eh, na- nagomba kubaza u- eh, mwiriwe neza n'intore mwiriwe neza
Eh, nagomba kubaza u- uwo warongoye sinarede yego ntarongoye senarede ari muri senarede
Eh, nagomba kumubaza nti ah okay merci Eh, nagomba kumubaza yego
eh, kuri ico kintu ko cyo kuja i- i Arusha m- m- muri irya nama yo kugarukana amahoro mu Burundi
ebaza ko eh, ko babatumiye hama nti- ntibagende none ubu bakaba bashobora barwanya bagira ati ntibasaba kuganira mu burundi none mugabo na hariya biba biriko birabera umunsi baba batumye ntibagende bafite icyumviro bw'isi cyangwa bafite intumbero nk'ibobo y'uko badashobora kujya mu biganiro birenze uko bishobora kugira umunsi wako
urakoze steve reka duhe ijambo nefutari bwa mbere na mbere nefutari ku kibazo cya steve
urakoze frederic nagomba mbarira uwo muntu avuga ngo ariko avuga nk'umukirisu yuko ubukirisu bwiwe kumbure bugoye kwemera kuko cyane nawe nimba asenga sinzi ko asenga imana abandi bose basenga kuko ndashobora kuvuga ibintu byo mu burundi ngo yibagire amaraso ariko araseseka kandi ari umukirisu amaraso ariko araseseka mu burundi ni menshi abantu bariko barapfungwa bapfungirwa ubusa ni benshi abantu bariko basinzikarizwa ubuzima ni benshi nta mukirisu rero yitwa ko ari umukirisu yovuga ngo yirengagize icyo kibazo ndibaza yuko yosubira agasoma bibiri yuko yahora ayisoma akavuga neza nk'umukirisu nyine akareka gushyigikira ibintu by'ubwicanyi akareka gushyigikira indwaro iri kurica nibaza nefutari uba umurengeye akarimbi nibaza ko atashyigikiye atavuze ko yashyigikiye ubwicanyi ibyo ni bimwe mu barundi nyine bisaba n'ibigoye aho kuva afashe ijambo ntavuga ko ashyigikiye ubwicanyi urumva umuntu umutegetsi mugambwe atanguye guhindura amajambo ni ibintu bibi cyane rwose
frederic amajambo umaze gushyigikira intwaro iri kurica wosubira kubihakana gute
icyo ni cyo kiri mu bibazo by'abanyapolitike mu Burundi reka umushinjantaheme pascal nduwimana mubwire icyo muvuze namwe ko byashyikirijwe n'aba bashinjantaheme babiri steve na n'intungahoje
urumva uyu munsi ngira ngo bira n'abababaza cyane urumva iyo tunabidomye ko nta kwirirwa turatijya nino turazi ko iyi leta cyane cyane n'uwugirongoye itazira ni amategeko mabi yanse atanekereje abashaka kuyakamishamo atanekereje abazungu ni amategeko yanse aravuga ati sinohumanya ati ubwoko ntwara abarundi ntwara ishengero ndimwo ibi kandi twebwe turabishyigikiye cyane umuntu wese azokwanka amategeko mabi aza kuzohumanya ishengero n'abantu bayo ibyo turanabyanka cyane cyane rero avuze ngo ngo ngo ndi umukozi w'imana ngo nimvuge ngo ngo nk'umukozi ngo w'imana ndanabyemanga cyane by'ukuri mbere ndanabwira n'abapasitori n'abapadiri ibisamamanda n'intambara ishaka ishengero ngo bacanemo ngo bagire ene ibi byarabaye rero novuga nti nahumure baza ahubwo wakoze icyaha cyihana kitari ikigongwe kuko ntacyo twebwe twapfuye senarede mbisi guverinoma mbisi umuhutu s'umututsi ni satani mubi twebwe turakundana ariko rero twebwe gasangwa yarahagaze akanka amategeko mabi ava za etazi ni hehe turamushyigikiye cyane kandi turashaka yuko by'ukuri tuba ahantu atakajagari atabwicanyi turakundana tunabatera akamu bazi iyi ni intambara ishaka isengero si y'abatutsi si y'abahutu twebwe tukavuga tuti umurundi wese yumva ko yosenga imana ari areze adasenga imana ntaco rero umuntu avuga ngo mvuga nka leta ngo nkavuga niki ministere afrique do compassion umugwi w'abaroberi turi umugwi w'abantu basenga imana turaterera ishengero na leta ibyo rero sinzovuga nabi sinzotukana akanwa kanjye sak'ubwicanyi sakahumanya sakaroga ni akatura iby'amahoro ibyo nzobivuga ntakemfe rero sinzovuga intambara namba ibyo biragahera tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika john mwiriwe neza
mwiriwe neza murakomeye murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ni icyiyumviro yego gutanga yewe hari abantu benshi bamwe bavuga ngo barahamagarira amakuru ngo gukomeza ngo guhimiriza leta y'u Burundi igihe cyo nashaka kuvuga aho ngaho nashaka kubwira abo abo ni byiza ko abantu bajya mu makungu bakakayobozi bagakora bakagira iki ariko ibyo ngibyo bamenye ko amakungu ntabwo ayoboye uburundi uburundi iyobowe n'abarundi ubwabo icya mbere nicyo kintu bagomba kumenya ibyo kuvuga ngo barahamagara amakungu bigeze aho bahamagara abarundi bamwe na bamwe bumva ko bahamagara amakungu akagira ikintu akora ku burundi nuko kwikurikira sinzi niba kuba kwarabaye bishatse kuvuga ibyo bakora byose bumve ko ikibazo kiri mu burundi ni icy'abarundi ubwabo bagomba kugira ute kugitorera inyishu abo bo bavuga ngo sinarebye ngo amakungu ntabwo ayoboye uburundi babyumve kandi babimenye ikintu nashaka kubabwira nawe uri kuvuga ngo ngo umwe ngo afite ibyumviro ng'ibyaha ngo ngibyo umugambwe senide ambo ibyo ni ibyumviro bye none se uri kubivuga we afite ibyumviro n'ibya sinarebye niba afite ibyumviro n'ibya sinarebye ntabwo ari umuvugizi wa sinarebye gusa afite ibyumviro ng'ibyaha ariko na ine pasi pascal niba afite ibyumviro n'ibya cndb ni ibyumviro byiwe ku giti cyiwe we abivuga uko abyumva gusa njyewe icyo nashaka kubwira abo batumirwa bamenye ko ibibazo by'uburundi ni iby'uburundi ni iby'abarundi amakungu ntabwo ayoboye uburundi uburundi buyobowe n'abarundi ku giti cyabo murakoze urakoze ku mpanuro utanze john reka duhe n'ijambo innocent innocent mwiriwe neza
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro
reka mbanze ndamutse abatumire barakumva
yaje ikibazo nashaka kubaza abatumire yego nashaka kubaza reka mbanze mbaze uwo muri sinaredi yego
ko ko nzi ko muri sinaredi harimo abafite imigambwe kandi iyo migambwe ikaba yaratumiwe mu biganiro none kubera iki bato batogenda baserukira iyo migambwe yabo nyine cyane babona yuko badashoboye ku batoba bafite ijambo ku guserukira kw'iyo migambwe yabo hama ikindi ikindi cyiyumviro nashaka gutanga kenshi na kenshi mpora numva iyo iyo habaye nk'ikiganiro nk'abantu batanze iciyumviro bagatanga iciyumviro basa nk'abashyigikiye leta y'uburundi cyangwa abo mu burundi bacabita imbonerakure nashaka ku kubera abantu bose baba bariko barashyikiriza ibyiyumviro bari bakwiye kwakirana kuko umwe wese afite iciyumviro ciwe umwe wese akakira iciyumviro c'uwundi akumva yuko umwe wese ashobora gusohora iciyumviro uko uko yiyumva kuko ari muri demokarasi hari ikindi nubwira abarundi ni uko bokunda igihugu cyabo kuko nta wundi muntu azoza kubakundira igihugu nibashaka kugitabagura nibo bazoba bakitabaguriye kandi igihugu cy'amavukiro kiguma ari icy'amavukiro naho wowe uri buraya naho wowe uri muri amerika agatima kaguma kari mu burundi nk'ubu nicyo nuvuga nk'ubu dufise y'imiryango dufise y'ababyara mwebwe muri he innocent mwebwe muri he
ejenti muri canada murakoze kuri izo mpanuro rero mutanze n'icyo cyiyumviro mushikirije nagomba nsabe umushirantahe nefutari ndikumana agire icyo avuze cyane cyane ku mpanuro zatanzwe na john reka no kuri icyo cyiyumviro n'ikibazo umushirantahe innocent abajije duga ku ijambo
nagira ndamumenyesha yuko imigambwe iri muri senarede irafise uburenganzira bwo kugenda yatumiwe cyangwa ntigende mugabo mbereye nko ku mugambwe ndimwo witwa sendede nitwara nk'ubutumire ndizera neza yuko tuzogenda igihambaye rero si uko iyo migambwe itogenda cyangwa yogenda igihambaye ni uko iyo migambwe igiye ishikayo ikajya hamwe n'imigambi iri muri senarede igashyikiriza icyumviro kimwe cya senarede icyo nicyo gihambaye cyane kuko urugamba turimwo si urugamba rw'umuntu umwe umwe ni urugamba twese dutegereza gushyira ingufu hamwe kugira dushobore kurwanya ndibaza rero yuko ibyo bavuze yuko imigambi itazogenda imigambi izogenda gusa sino kubarira ngo imigambi izogenda n'iyi n'iyi n'iyi ntayo nzi kuko sindi mu nzego za senarede ntushobore kumenya imigambi izogenda ariko jewe tuteye ku mugambwe ndi munwo ndibaza yuko tuzogenda hanyuma dushitseyo ibyumviro bya senarete ntibyavuye mu migambwe ntibyavuye muri twebwe bene imigambwe ibyo rero n'ubundi nawe tuzoshikayo nibyo tuzoguma dushyira imbere nibyo tuzoguma dushyigikira ego mu kanya gatoya cyane rwose nefutari icyiyumviro cyashyikirijwe na john icyiyumviro mu kanya gato icyiyumviro cyashyikirijwe na john
nibutsa yavuze ngo iki yavuze ko abarundi bakwiye kwibuka ko igihugu ari cyabo batokwizera cyane cyane abanyamahanga kuko n'ukwikukira kwabo kuba kubaye imfagusa
nibyo nibyo ibyo bintu twebwe mu mugambi wacu twabishikirije kuva kera twabivuze kuva kera kandi ibibazo by'i Burundi ni iby'abarundi ntiyagire umurundi ashobora kwiyumvira ngo umuzungu cyangwa uwundi munyamahanga wese niba azoza kumutorera inyishu oya ni nk'umubyeyi ari arikunda niwe atera abandi baramufasha rero iyo demokarasi ni twebwe tuza kuyirondera ayo mahoro ni twebwe tuza kuyarondera twebwe abarundi abanyamahanga abazungu bazoza kudufasha mugabo twebwe aritwe tuyirondera uko tuyirondera rero ni uko kujya hamwe twese tukajya hamwe tukumvikana inzira twocamwo kugira turonke ayo mahoro ego be namwe emi pascal ku ivyiyumviro vyashikirijwe na john hamwe na innocent mu kanya gato
ni ivyumviro vrema jewe nshimye kandi vyo guterera vyo kuna tuvuga ati muri rubara kuko ati burundi ari ari ari gwanyu ati buzokubakwa namwe nta murundi yaje ngo adupima amazuru ibirenge ibikonjo n'abazungu baje ngo batudivize gasangwa rero ino leta yarahagaze ikavuga ati ibyadutandukanije iby'abahuta abatutsi ubwicanyi bwazanywe n'abazungu ati turabyanse dutegerezwa kudoba hasi nk'isengero hakaba kudosenga imana by'ukuri ngomba ndabisubiremo kandi babyumve gasangwa perezida nkuru nziza yanse amategeko acanishamwo abantu amoko amacako akanka akavuga ati nditse barundi ndabyanse naho hoba na etazini ishengero riringane ngo rizosenge imana nimumenye yuko twebwe ko atamoko ariho ni abazungu baje no no kutupima ba nefutari rero itahire muve inyuma yabo kaze twubake abo abo abo barabahenda haba kuza ngo batwice baducanishemo kubera ama entere yabo reka twibutse abanywanyi b'iradiyo bavanure nabyo taha sino isengero abasenga neza ubu turahagaze ikidayimoni cy'amoko tuzogikemeya egome mushanahe akanya kariko ko karatujana mushyantahe Aime Pascal tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafise abandi banywanyi b'i radio ijwi rya Amerika Desire na Bosco reka dutangurire kuri Desire Desire mwiriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro mu mwanya uriko uragenda munyarutse
yego nagomba maze uwo mutana Aime Pascal
duga kwijambo
Jena genda maze mbega aba mu Burundi cyane icyo ni kimwe mbega iyo ayo uwo mugambi uri ku butegetsi urubahiriza ibyirwa shingiro niba wubahiriza wubahiriza ibyirwa shingiro abanyagihugu bari mu bwigenge ikigira gatatu kavuga ko bari basenga imana ibiziga byirwa biratorwa barabibona barabizi ikibazo cyanjye cyari urakoze desire bosco namwe tubahe ijambo bosco mwiriwe neza
mwiriwe neza fredi murakomeye duga ku ijambo mufite ikibazo cyiyumviro
yego nagombe yego
mvuge kuri icyo kibazo cya eme pasitari nimba yaba ari umurundi akaba abona ibintu biriko bira abantu bariko barapfa akaba avuga yuko ibi byose byavuye yuko uwo mukuru w'igihugu yase ivyo ariko aravuga navuga yuko mbara abantu baba bagomba gusaba niba basaba neza bari gusabisha abantu kuko biragaragara yuko uwo muntu avuga ngo ariko asenga imana iyo mana asenga ni iyi uwo akavuga uvuga ibintu nk'ivyo we uwo turamumenyeye turazi ibyo avuga n'abasabye ibyo basaba turabizi
murafite ikibazo murafite ikibazo avugira abantu bake nta icyo kazana mu majana avuge aho ahengamiye nta kindi ahingamiye ego reka duhe ijambo pa- Aimé Pascal eh, duhe ijambo Aimé Pascal agire icyo avuze Mu kanya gatoya cyane.
aranahengamye jeburema ndahengamiye no ku bushobozi bwa- bw'imana yacu ndabibasubiriramo kandi biranabababaza ibijya byabaye twebwe ata muntu azabaho ubu twaramenye imana abazitwaza ubwicanyi ibimazi ibintu by'abasataniste by'aba ibiminati by'aba- by'abafirimasoni isengero ubu ryaravutse kandi turi maso tuzosenga twemere dusenge imana yacu nadutabara avuga ngo abapfa menya ahubwo ko azi ibimazi bya- by'aba bantu batanga menya amategeko umenya isi iyo iyo itera ijya iyi ni intambara iraba isengero kandi tuzogwana imana yacu izonadufasha ako kabi ako ni kacu mu bibazo mu bibazo biri mu Burundi mushirantahe Aimé Pascal hariho satana twanga ibibazo biri mu Burundi si ibibazo vy'amadini gusa hariho n'ibibazo vya politike bikomeye bishikirizwa reka duhe n'ijambo uh, mushirantahe uh, Neftali agire icyo avuze ku vyashikirijwe n'abashirantahe babiri duheje kumviriza Desire na Bosco
Eh, abo bashingantahe ba urakoze bashikisha ivyiyumviro vyiza cane mugabo nagira mbarire uwo muntu ariko yiyita umupasitori yuko eh, ngira ntaba mu burundi nimba aba mu burundi naho yiyugaranira mu isengero ntasohoka hanze ngo abone ibiriko biraba mu gihugu kuko yaba abibona ntiyari kuvuga nk'umuntu atari mu ijuru namba aki- aki- akiri ku isi Eh, jewe nagira mvuge yuko abarundi abarundi turakwiye guca ubwenge turakwiye guca ubwevu tugatangura kubona ibibazo byacu uko biri Eh, ibyo avuga ngo twebwe ba nefutari turi inyuma y'abazungu Eh, sinzi iyo abikura sinzi icyo abikura ko nagira ndamumenyeshe yuko atabazungu turi inyuma nimba turi hanze ni kubera intwaro mbi gusa eh, twahunze Eh, mushirantahe eh, ne- n'abandi bagifunga rero nibaza yuko yovuga nk'uri mu gihugu kandi akavuga ibintu nk'uko abibona mu gihugu atiriwe arabisigira arabi- Egome- arabisigira Ne- Neftali mu gusozera nashaka ndababaze mu majambo make cyane gose ivyo biganiro naho vyasibijwe ku matariki ya 12 na 14 ni bisa nuko bizosubira gutunganywa mu minsi iri imbere ikintu mwifuza ca mbere ivyo biganiro abanyapolitike mu Burundi botangurira ko n'ikihe amasegonda 30
Eh, yego urakoze Eh, jewe ntanguye kwishura ikintu twifuza cyane cyo muri ibyo biganiro icya mbere cyo twanakivuze ni uko abantu bose begwa n'ikibazo cy'uburundi boba bari muri ibyo biganiro icya kabiri ni uko ikibazo cy'ubwicanyi no gupungira abantu ubusa no kumugaza abantu kuba eh, kuba kubasinzikariza ubuzima byohagarara abantu bakaganira umutima uri mu nda ibyo bimaze kuboneka abantu bakaganira bumvikana nta kibuza yuko amahoro mu bundi azoboneka Namwe- Ikibazo ca mbere gitereza gutangura namwe Pascal Aimé Pascal ikintu mwifuza ko igihe ivyo biganiro vyotangurira ikintu vyoshimikira ko cyane cyane ika- ikintu ibintu vyoshika ku rutonde rwa mbere nibihe amasegonda 30 namwe twebwe turagomba ko bwa mbere ibi biganiro ko byotebuka cyane kandi yuko byoba byiza kandi ntagire ikintu cyoza ari ikingwano ko byotebuka cyane kandi hakaba n'umutekano ukwiye ikindi ikindi nacyo turanasaba ko byotanga hanyu iwacu icya nyuma nacyo ubu burundi bwacu burafise imana burafise abasenga na satana byumve ko yanesejwe turasenga imana gira amahoro murakoze mu nshiyantahe Aimé Pascal eh, Nduwimana ku kanya matoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe mu nshiyantahe Neftali eh, Ndikumana ndabona ko eh, byari byagoranye kubera mwigoye cyane rwose mwari mufite urugendo ariko mwashoboye guhagarara turagira ikiganiro eh, turagitunganya turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Desire Bosco Prime Roger Eri eh, na Alain Nitunga Roger Steve John na Innocent turashimiye na ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na karara eh, fatu karara yadufashe kwegeranya ikiganiro mu kanya rero ibiganiro vyo mu Burundi eh, vyerekeye Burundi n'u Rwanda eka intara ya Afrika y'ibiyaga binini biza kubandanya mu masaha ari imbere mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese